mugiye mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni ku wa mbere itariki ya cumi n'imwe ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda amakuru abakinnyi b'u rwanda mu magare bafite ikibazo cy'agahimbazamusyi ibindi basabye byo kuba bahabwa ibyo bise bonasi byo ni ibintu koko bikwiriye ndetse hari n'ibyakozwe uyu ni minisitiri wa siporo n'umuco w'u rwanda esperance nyirasafari nanone mu rwanda imibiri y'abazize jenoside bagera ku bihumbi mirongo itatu na bitanu izashyingurwa mu cyubahiro ku kicukiro mu kwezi gutaha abarundi bo bijihije isabukuru y'imyaka makumyabiri n'umunani y'amasezerano y'ubumwe turasoreza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ku makuru ya siporo mu rwanda no mu burundi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika nk'uko mubizi amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aroyi waramutse neza waramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yahoze atwara umuryango w'ubumwe bwa afurika ejo ku munsi w'imana niyo yahaye inkoni y'ubwo burongozi mugenzi we wa misiri asa n'ugiye gushyira ingufu ku bibazo by'umutekano muke bihanze ibihugu biri muri uyu muryango ni mu nama y'iminsi ibiri y'abakuru b'ibihugu ibera iya dizayiba muri etiyopiya mu gihe havugwa ibibazo by'intambara kuri uyu mugabane wa afurika aribyo biriko birihwezwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu mirongo itanu na bitanu bigize uwo muryango iyo nama izokwihweza kandi n'inagurwa ry'ibisata bimwe bimwe byayo abahinga bakurikiranira hafi by'uwo muryango bavuga ko ku burongozi bwa misiri ibibazo by'ubutunzi hamwe no kunagura ibijyanye n'intwaro byatangujwe na perezida kagame atari byo azoshira imbere sisi we atekanya kwitaho cyane ibibazo by'umutekano kubungabunga amahoro hamwe no gusanura ibyasambuwe n'intambara mu bihugu bitandukanye bya afurika indege z'intambara z'abafaransa zarateye amabombe ibiduga bya gisirikare by'abikekwa kuba abakora iterabwoba mu ndwi iheze mu gihugu cya Chade ariko abihweza ibintu harimo n'abatavuga rumwe na leta baribaza nimba ibyo bitero by'indege byari bigenewe kurwanya iterabwoba canke gushigikira perezida Idris Deby amaze imyaka ishika mirongo itatu ku butegetsi ubufaransa bwavuze ko bwishyuye akamo k'imfashanyo katewe na leta ya Chade buvuga ko icyo gihugu bafashanya mu kurwanya iterabwoba ariko abandi baribaza igituma ubufaransa bwotera umugwi w'abarwanya leta ku izina rya Chad igihugu cyagirizwa ko gisanzwe gihungabanya agateka kazina muntu na demokarasi leta y'amerika ishobora kongera guhagarika ibikorwa ubugira kandi mu gihe ikiringo cyatanzwe na perezida Trump ngo abashinga amateka bazobe bamuhaye amafaranga yo kuba ku ruhome giherana no ku munsi wa gatanu w'iyindwi ibikorwa bya leta mwibuke ko byahagaritswe iminsi mirongo itatu n'itanu mu kwezi guheze kuri iyo mvo nyene amafaranga yo kubaka uruhome ku rubibe rwo mu mpanuka wa amerika ihana na megisike kiracaharirwa ko hagati y'abashingamateka aho perezida Trump asaba imiliyaridi zitanu n'ibicindwi z'amadolari y'abanyamerika kandi abatavuga rumwe nawe bo mu mugambwe w'abademokarate bavuga ko biteguye kwemeza amafaranga ariko ari munsi yayasabwa na Trump abashinga amateka batari bake bavuze mu ndwi iheze ko bari hafi yo gushika ku mwumvikano naho hagisigaye kumenya ico perezida Trump ashobora kuzokwemera muri ivyo bazoba bumvikanye ko perezida Trump atekanya kandi kugira urugendo ku rubibe rwo mu gisagara ca El Paso muri leta ya Texas mu myiyamamazo yo kuri uyu wa mbere ku mugoroba urugendo rwo kwamamaza ibyo asaba no kubaka byo kubaka uruhome ruzohagarika abimukira binjira mu buryo butemewe n'amategeko ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela kandi yemerwa n'ibihugu bishika kuri mirongo itanu ko ari perezida w'imfatakibanza yaragabishije igisirikare ca Venezuela ku munsi w'Imana ejo ko kubuza imfashanyo kwinjira mu gihugu ari icaha co guhungabanya uh, ikiremwa muntu iryo gabisha irije mu gihe imfashanyo z'amakungu zitemerwa kumwe hagati ya perezida Maduro na Guaido aho igisirikare arico gihanzwe amaso mu kubadadanura imiti hamwe n'ifungurwa byarungitswe na leta z'ubumwe za Amerika byarahagaritswe kuri ubu na Colombia inyuma yaho abasirikare ba Venezuela bugarije bugariye ikiraro gihuza ivyo bihugu ko ari bibiri Guaido yagiriza abazibira imfashanyo ko bakora igisa niho nyabwoko akavuga ko igisirikare gishobora kuzobazwa ubwicanyi bukorerwa abakora imyiyerekano yongera ahamagarira abanyagihugu mu myiyerekano yo ku munsi wa kabiri ejo yo kwibuka abantu mirongo ine bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa mbere imyiyerekano itangura Korea y'Epfo na Leta z'Ubumwe za Amerika barasinye amasezerano y'ibanze ejo ku munsi w'Imana yongereza amafaranga Seule izoriha kubwo abasirikare ba Amerika bari muri Korea y'Epfo. Korea y'Epfo izoriha imiliyoni z'amadolari y'abanyamerika zishika amajana umunani na mirongo icenda muri ayo masezerano izishika imiliyoni mirongo itandatu niyo yongereye kuyatangwa mu mwaka uheze ayo masezerano abwirizwa kuzobanzwa kwemezwa n'inamashinga amateka ya Korea y'Epfo bitekanijwe kuzoba mu kwezi kwa kane nk'uko bishikirizwa n'itorokanzo ry'amakuru rya Korea y'Epfo Yonhap leta z'ubumwe za amerika zamye zifasha korea y'epfo kuva ico gihugu cinjira mu ntambara yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu yashitse mirongo icenda na mirongo igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatatu
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari. rwanda ubuyobozi bw'uturere twa gasabo na kicukiro bwagejeje ku rwibutso rwa nyanza ya kicukiro mu mujyi wa kigali imibiri igera ku bihumbi mirongo itatu na bitanu yatahuwe mu byobo rusange yari yarajugunywemo muri jenoside mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo no mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro batangaje ko iyi mibiri izashyingurwa mu cyubahiro mu kwezi kwa gatatu gutaha asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru hari hashize amezi atanu ku rwibutso rwa nyanza ya kicukiro hagejejwe imibiri ibihumbi cumi n'umunani yari yavanywe mu byobo byo mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo no mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro kuri iki cyumweru indi mibiri isaga ibihumbi mirongo itatu na bitanu imaze igihe icukurwa muri iyo mirenge nayo yagejejwe ku rwibutso rwa nyanza ya kicukiro aho izaba iri kugeza igihe izashyingurirwa mu cyubahiro kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize kugeza ubu muri iyo mirenge ibiri rusoro n'amasaka hamaze gutaburwa imibiri isaga ibihumbi mirongo itanu na bine yose yashyizwe ku rwibutso rwa nyanza ya kicukiro aho izavanwa ijya gushyingurwa mu cyubahiro abayobozi b'umuryango yibuka wita ku bibazo by'abarokotse jenoside mu mirenge icukurwamo iyo mibiri barifuza ko abazi aho abantu babo bajugunywe mu gihe cya jenoside bakomeza gutanga amakuru imibiri yose ikavanwa mu byobo uyu ni bwana gasinzigwa inosa perezida wa yibuka mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro abantu bafite amakuru turabasaba ngo bayaduhe igikorwa kirangire ariko biragoye kugira ngo bayaduhe kuko iyo baba bayaduha barayaduhaye kera imyaka makumyabiri n'itanu irashize imibiri yarangiritse kandi ntabwo yakagombye kuba yarangiritse uko imeze ni ukuvuga ngo intego yabo ni ukutwima amakuru ariko imana izakomeza idufashe kandi n'abariya bantu turimo dukuramo nabo baratabaza byanze bikunze bazavamo bitinde bitebuke tuzabashyingura bose abacitse ku icumu bakomeje kwerekana ko bababajwe n'uko nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu hakiri imibiri y'ababo bakiri mu byobo rusange bagasaba ko ibikorwa byo kubakuramo byakwihutishwa bagashyingurwa mu cyubahiro ni ibintu bibabaje cyane kuba hari hashize imyaka yose ingana kuriya amakuru adatangwa ariko turashimira imana ko ubungubu igikorwa kigeze hagati kandi icyo twifuza twifuza ko ahantu hose hari imibiri igomba gukurwamo icyo ni cyo twifuza nicyo twifuza ku buyobozi bwacu ko bwagiye bukomeza budufasha ariko abantu niba bamara gushira mu mihigo tuzaruhuka twebwe twifuza ko abantu bavamo uko bavamo kose gusa iki- kuko abahubatse bahubatse bazi neza ko ibyo bintu bya- aba bantu bari barimo cyangwa baguze ubwo ni ukuvuga rero ngo ibyiza ni uko abantu bavamo Abatuye muri ako gace ka Masaka ndetse na Rusororo bemeza ko bagikomeje ibikorwa byo gushakisha imibiri ko kugeza ubu hakiri ibindi byobo bakeka ko bishobora kuvamo indi mibiri umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Kicukiro madamu Mukunda Angelique asaba abanyarwanda bari batuye muri ako gace gukomeza gutanga amakuru imibiri yose ikavanwa mu byobo habonetse amakuru habamo kubanza kubikurikira neza no gucukumbura ahagaragara ko koko harimo imibiri iyo nzuzi igakurwaho hanyuma noneho imibiri igatabururwa aho bayitabye tunashishikariza abanyarwanda cyangwa se abanyamasaka ndetse n'abandi batari masaka ariko bahabaye baba bafite amakuru ya hariya ko bayatumenyesha kandi akaba ari amakuru y'impamo koko eh, atuma ni mu gihe cyose inyubako yakurwaho dusanga koko imibiri irimo ariko kugeza ubu turashimira abatanze amakuru kuko eh, ahagaragaye hose imibiri ni aho amakuru yatanzwe kandi koko tugasanga ibyo bavuze ari byo gusa eh, ntabwo turabona imiryango eh, y'ababo hari abamaze kuboneka bake ari nayo mpamvu dutegereza gushyingura kugira ngo byibuze n'abantu baze bamenye barebe ko hari ubwo bamenyamo kuko hari ibimenyetso nk'uko mwabibonye hari imyambaro uf- wari ufite uwe ashobora kuza akabona umwambaro akawumenya mu karere ka Gasabo ndetse na Kicukiro imibiri yagiye iva mu byobo cyane cyane ibyakoreshwaga nk'imisarani ndetse n'ibindi byari byaracukuriwe kubika amazi ndetse no mu byobo byari byarubatsweho amazu muri ibi bikorwa hagiye haboneka inzu zitari nke zasenywe bashakisha ko zubatswe hejuru y'abantu kugeza ubu amazu asaga mirongo itatu niyo amaze gusenywa ubuyobozi bukavuga ko ayasenywe yose basanze muri yo munsi yayo harimo abantu ubuyobozi bwari bwabwiye abaturage ko amazu azasenywa nyamara bamara gucukura bagasanga nta mibiri y'abantu irimo nyir'inzu azishyurwa umutungo w'uzaba wangijwe usibye imibiri yagiye iboneka mu byobo bigari bakuyemo abantu muri ibyo byobo hagiye habonekamo imyenda n'inkweto ni nabyo benshi bagiye bifashisha mu kumenya ababo kugeza ubu muri iyi mirenge ya rusoro ndetse na masaka hari abaturage bamwe bari batawe muri yombi bakekwaho kwanga gutanga amakuru ariko benshi inkiko zahise zibarekura kubera ko batabonye ibimenyetso bihagije bibashinja ibyaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ejo bundi kuwa gatandatu abarundi baba muri kenya bijije isabukuru y'imyaka makumyabiri n'umunani y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mugenzi wacu eloge wirikaneza yagiye kureba uko byari bimeze yatuzaniye iyi nkuru ikurikira Kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba abarundi baba muri Kenya eka mbere na bamwe mu bari mu ngendo berekeza mu bindi bihugu bahuriye i Nairobi ku kirimba c'ubuserukiru Burundi muri ico gihugu Ambasaderi Remy Barampama mu ijambo yabashikirije yabasavye na ntaryo kwama babumbatira amahoro n'ubumwe kugira ngo igihugu ntigisubire mu njyane nk'izo muri kahise yanasavye abarundi bose muri rusangi kureka gusigana inkore ku maso atanga akarorero k'amabi yabaye imyaka ibiri gusa inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi aho ubwicanyi bufatiye ku moko bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi bukurikirwa n'intambara yamaze imyaka irenga cumi inganda ziratikira bwana barampama hari n'ikindi kintu yashimangiye rwose kureka kugira urwitwazo abakoroni iminsi yose mu ngorane ziri hagati y'abarundi nibyo bakuru muri kahise turazi neza yuko aho hambere imbere ko abakoroni baba abarundi baba mu mahoro ubwumvikano ntangere uburundi bwari butunganije neza bamaze gushika batubibamwo umugera w'amacakubiri ariko nkavuga nti none ko ubu tumaze kumenya neza yuko uwo mugera aribo bawuzanye ni ngombwa none yuko tuguma twicuza ibyo batuzaniye canke harageze yuko tuvuga tuti ngiyi ngingo yacu twaratahuye yuko iyo mwatuzanira tubereye umururazi uti reka dufate intambwe rero yindi nk'abarundi dusenyere ku mugozi umwe tuzirikane ubumwe bwacu tuje hamwe duteze imbere uburundi n'abarundi aho nicyo gituma nashimangiye ko cyane ko nanse yuko urwitwazo rubandanya uti urumva ibi bintu byazanye abazungu nibyo turabyemeye ariko twarabimenye tubavanure n'iyo ngendo ntidukunde ko ibyo batuzaniye bitugumamwo ntitubihe indaro tujye mu byo kubana mu mahoro nk'abarundi tuzirikane igihugu cyacu mu bakizi bumvikana harimwo abahunze bakiri bato nk'uwo muririmbyikazi Rose Jeffwa yahunganye n'abavyeyi biwe afite imyaka itanu gusa mu myaka ya mirongo irindwi mu kubera amatatizo menshi none twagiye abantu batufasha bo batamenya ikirundi kwa hivyo twari twiga ingambo zabo so ikirundi kiramva mu, mu munwa bati je no murundi ni ukukunda uburundi ne- ni ukubera hariya mwa- mwa- mwizi ngorane nyinshi abantu bakubona nko uh, utari kintu we bahora bakuha amazina menshi abandi bagamba ngo we uri mu- umukimbizi mpaye ngamba ntya iburundi ni hasore ndarafashe urugendo mbaliriza amahoro umupfasoni Jeff anagaruka ku catumye aririmba indirimbo yiwe yitiriwe narafashe urugendo mbaririza amahoro izwi cyane mu karere ka Afurika y'ubuseruko ikaba mbere yashizwe no mu Giswahili amani ni kitu kizuri sana kwa sababu mkimbizi hawezi ukajenga nyumba yako vizuri amahoro ni ikintu cy'ingenzi rwose kuko uri impunzi ntushobora kubaka inzu neza ntushobora gutwara imodokari yawe neza kubera n'impapuro ndangamuntu nikigoye kuzironka usanga umuntu abayeho mu buzima bubi bwo kubesha turya duke twahawe dusubire i burundi duteze imbere abantu bacu twubake ihanga ryacu uwo wese yozana indyane mu burundi asanga abantu bahagaze icyatumye ndirimba rujya ruririmbo ni uko usanga umuntu arondera amahoro ariko nta mahoro ahari nk'akarorero ahitwa buyankuru twakuriye usanga bagutaye mu ishyamba rya manyenye nibyo hitwa tanzania ariko usanga ibyankenerwa bitaboneka nk'urugero wavuye kamenge aho usanga abantu bamenyereye ubuzima bwo mu gisagara hanyuma ukakirwa mu buzima bw'impunzi bamwe ugasanga bataye imiduga ariko bagatangura kwimenyereza ubuzima bwo kugira ingendo ndende cyane baja kwa muganga nanjye numvise nkomerewe iyi ndirimbo icinzamwo ntinatangura urugendo bagenzi mbaririza amahoro yesu ntabara yesu nisaidie abandi barundi nabo nk'uyu mugabo berekanye umunezero kubonana na bene wabo ni icyishimo cyane cyane gikomeye cyane kumva umunsi w'umwe bw'abarundi ubaho ngaha muri iki gihugu cya kenya biraryoshye cyane kandi ibyo birampimbara birakomeza kumvikanisha abantu b'abarundi baba ngaha mu gihugu cya kenya kugira ngo biyumve nk'abarundi ntihagire umuntu aze yigera yiyumvamo ikintu cy'uva ubwoko cyangwa umugambwe umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi mu bisanzwe uhimbazwa uko umwaka utashe kuva mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na rimwe itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri ikaba ari nayo tariki yasinyiweko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ayo masezerano yaje akurikira intambara yo muri ntega na marangara mu ntara za kirundo na ngozi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani iyo ntambara ubutegetsi bw'ico gihe bwemeje ko yahitanye abarundi bagera ku bihumbi bitanu mu gihe amashirahamwe yigenga n'abahinga bavuga ko hapfuye abarenga ibihumbi mirongo ibiri eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko niba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zatangiye kurwanya imitwe y'inyeshyamba iri mu ntara ya kivu y'epfo bahereye ku barundi bo muri rede tabara muri teritwari ya uvira grupoma ya remera umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo uri uvira aratugezaho iyi nkuru hirya no hino muri grupoma ya kigoma na remera hashize iminsi igera kuri ibiri igisirikare cya congo pardc gitangije urugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'abakongomani yari imaze imyaka irenga itatu ariyo y'ikiga kiza muri izi grupuma ku ikubitiro igisirikare cya pardc kikaba cyatangiriye ku mutwe w'inyeshyamba za red itabara wari usanganwe ibirindiro ku kijyama amakuru ijwi rya amerika rikesha general major padiri jonas ushinzwe intambara n'ubutasi mu karere ka gatatu ka gisirikare troisième zone de defense ahamya yuko muri iyi migwano imaze iminsi ibiri itangiye igisirikare cya congo fardc cyishe abagwanyi batandatu baregitabara hakomereka batatu ba FARDC General Major Padiri Jonas avuga yuko muri iyi ntambara yo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Kongo bamaze kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byawo byari Murenge Kiryama Buni ndetse no muri Kivuza Mpegeri kuri ubu zimwe muri izi nyeshamba zikaba zarahunze zerekeza mu kibaya cya Rusizi izindi nazo zihunga zerekeza muri lokalite ya Gitoga bamwe mu baturage baturiye iyi teritwari ya Ubira ndetse na grupema Kigoma barashima uburyo igisirikare cya Congo FARDC cyahagurukiye iyi mitwe yitwaje ibigwanisho iri muri aka karere ka Uvira twayakiye neza cyane kandi twabishimiye cyane kuko iya mitwe yitwaje ibirwanisho y'abarundi yari itubangamiye pe yaratunyaze kandi yatoteje abantu bamwe yarabakubise bararwaye none kuba tubonye iki gisirikare cya paridese cyacu cy'abakongomani turabishimiye cyane kuba badukuraho iriya mitwe yari itubangamye muri kariya karere ndakeka kuko tugize amahoro kabisa mu gihe ubuyobozi bwa segiteri operasiyoneri sokola deside sidi kivu biri mu gikorwa cyo kurwanya inyeshamba za Red Itabara hari izindi nyeshamba z'abarundi za Farebu ndetse n'umutwe w'inyeshamba za FNL ziyobowe na General Aloys Nzabampema izitangaza yuko izo ari nta gitero kirazigeraho cya FARDC uyu ni General Nzabampema waganiriye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kubasa aho batanguye none batanguriye za Kiryama nibaza yuko natwe dushobora gushikirwa mugabo twebwe turafise inzira dushobora gucishamwo kugira ngo ibyo ari byo byose babone yuko bazi ko atangorane dufitaniye gusa nibaza yuko ari presiyo cyangwa amasezerano ari hagati y'ibihugu bibiri uburundi na kongo bashobora kuba bari muri ibi bintu kuko nubwo havanwa n'igisirikare cya kongo harimo n'abasirikare barenga amajana ane na mirongo umunani b'abarundi bambaye iteni za kongo bari muri izi operasiyo ubihamya gute generale nzabampema yewe gaye turafise amakuru akwiye nk'ubu nokubwira yuko hari batayo ya senke sanduze niyo iheruka kwambuka bamwe barambutse bagira masike yuko bavuye muri kongo basubiye mu burundi ariko ubu batayo ya senke saventi niyo ikirambuka ku ruhande rwa general major padiri yakanye aya makuru avuga yuko igisigare cya kongo gikoranye igisigare cy'uburundi kurwanya inyeshamba z'abarundi ziri muri teritwari ya uvira general major padiri jonas atangaza yuko nyuma yo kurasa imitwe y'inyeshamba z'abarundi za red tabara forebu na fnl ndetse n'indi mitwe y'abamayimayi itazemera gushyira ibigwanisho hasi bazakurikiza kurasa inyeshamba za kayumba nyamwata ziri mu bijabo ho muri gurupe mabarara noro muri teritwari ya fizi ndetse n'umutwe w'inyeshamba za gumino nuramuka udashize ibigwanisho hasi mwomenya yuko inyeshamba za Red Tabara zija guhunga zasize zisenye ibiraro bitatu by'uruzi rusizi bihuza bibangwa na Gitoga kugira ngo ingabo za FARDC ziri mu bijojwe zibura uburyo zibakurikirana Bedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubira mu ntara kivuye amajyepfo
Amerika ni siporo n'imikino duhere mu Rwanda Jean Claude Munyandinda umukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'icyumweru gishize muri Kameruni harangiye isiganwa Tour de l'Espoir rihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika ku bakinnyi bakiri bato ikipe y'u Rwanda nayo yari yaserutse iza kwegukana umwanya wa kane ku rutonde rusange nyuma y'isiganwa mu gihe timu Rwanda ariyo yari yaje ku mwanya wa mbere muri Tour de l'Espoir y'umwaka ushize uyu mwanya udashimishije w'abasore b'u Rwanda uje mu gihe hari hashize iminsi mike abanyarwanda batitwaye neza mu isiganwa la Tropical Amisa Bongo ryo muri Gabon muri iri siganwa timu Rwanda iyobowe na Areruya Joseph yabaye ya gatanu uko gusubira inyuma ko bakinnyi b'abanyarwanda gutangiye gutera impungenge bamwe mu bakunzi ba siporo y'amagare mu Rwanda mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo hatangire isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda muri iyi minsi byakunze kuvugwa ko hari amashimwe abakinnyi b'ikipe y'igihugu batahawe ari nayo ishobora kuba ariyo ntandaro nyamukuru yo kutitwara neza minisitiri wa siporo n'umuco mu rwanda esperance nyirasafari aherutse gutanga isezerano ry'uko hari ikigiye gukorwa kugira ngo abakinnyi bahabwe ibyo bemerewe ibindi basabye byo kuba bahabwa ibyo bise bonasi byo ni ibintu koko bikwiriye ndetse hari n'ibyakozwe ikindi numva nanjye nabemerera ni uko tuzicarana nabemereye ni uko tugomba kwicarana n'abaperwasi n'ubuyobozi bwa sante tukareba ngo koko ibiri mu bushobozi bw'igihugu cyane ko muzi ko nta nubwo ari umukino w'amagare wonyine tureba tureba n'indi mikino inyuranye ariko mu bishoboka twabemereye yuko tuzicara tukareba mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda izakomeza hatangira imikino yo kwishyura faze returu mu cyumweru gishize habaye umukino w'ikirarane wabereye kuri stade y'igicumbi urangira gicumbi fc inganyije na mukura victory sport igitego kimwe kuri kimwe muri uwo mukino igitego cya gicumbi fc cyabonetse kuri penaliti ku munota wa nyuma y'umukino bamwe mu bakurikiranye uwo mukino bavuga ko iyo penaliti ari impano umusifuzi wo hagati hakizimana rudoviko yihereye gicumbi fc cyane cyane ko ngo iryo kosa ryatumye itangwa nta wundi muntu waribonye tugarutse ku mikino iteganyijwe ku munsi wa mbere w'imikino yo kwishyura amagaju fc izahura na apr fc espoir fc yakira gicumbi fc musanze fc izakina n'ikipe ya as kigali sunrise ihure na mukura victory sport police fc izakira as muhanga rayon sport ihure na etincelle fc mu gihe bugesera fc izakina na marine fc mu wundi mukino ikipe ya kiyovu sport izahura na kirehe fc mu gusoza reka duterere akajisho muri volleyball aho amakipe cumi n'abiri azitabira irushanwa ry'akarere ka gatanu k'imikino muri afurika zone 5 yamaze kumenyekana iryo rushanwa rizabera hano i kigali kuva ku itariki cumi n'icyenda kugeza kuri makumyabiri na kane muri uku kwezi kwa kabiri muri ayo makipe azaseruka harimo atanu yo mu rwanda ariyo reg volleyball club gisagara volleyball club utb volleyball club apr volleyball club na kirehe volleyball club andi makipe arindwi asigaye azaturuka muri uganda tanzania uburundi na etiyopiya yari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika siporo n'imikino noneho mu burundi evariste nzikobanyanka federasiyo y'urukino rwa rugby mu burundi yaratunganije ihiganwa rya rugby mu ntara ya rumonge mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa gatandatu mu rumonge hatanye mu mitwe imigwi y'abigeme ya rumonge rumuri buyengero na kajaga mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma kajaga watsinze rumuri ibitsindo mirongo ibiri na bitanu ku busa rumonge utsinda buyengero cumi n'indwi ku busa mu rukino rurangiza tournoi umugwi w'abigeme ba risi ya rumonge watsinze umurwi wa kaminuza y'u Burundi ari wo rumuri cumi ku busa iyo turunwa irangiye abanyeshuri b'abigeme ba Lycée Rumonge banezerejwe n'ingene batsinze abigeme bo muri kaminuza y'u Burundi niyumva neza cyane kuko ashya urwo rukino vraiment rwari rwanteye ubwoba cyane kuko kare bahora badutsinda ariko ino munsi twakinanye ingufu cyane kandi turabatsinda nicyo gituma rero ni ukuri ashya numva nezerewe cyane cyane rwose kuko kuva aho twakinnye ni irya mbere tubatsinze hari haheze nk'imyaka itatu tutari bwabatsinda aribo baba badutsinze icyo gituma rero twumva tunezerewe cyane ashyaho ndi numva umenga ashya no guruka sha twarize kweri turamenya turagira amantwene makwiye kugira ngo nyine ashya turanatwe ko twabatsinda kuko nabo nyine ntacyo bari bagize natwe tutoshobora gukora abo bigeme ba Lycée Rumonge babwijwe rya Amerika ko bifuza gushika kure muri urwo rukino rwa rugby naho harabibaza ko urwo rukino ari urw'abahungu bonyene ko byose birigwa kandi cyose kimwe cyose ugishizemo umwete kirashoboka rero natwe dutegereza gushyiramo umwete nyene kugira ngo bigende neza je numva nezerewe rwose kuba twatsinze twifuza gutera tujya imbere bibaye ngombwa no bihugu byo hanze tugashika nka barya abandi bakinnyi tubona hanze natwe biraturyohera twifuza ko twotera imbere nahimana vidi aserukira federasiyo rugby mu bumanuko bw'u Burundi yabwijwe rya Amerika ko iryo higanwa ryatunganijwe mu ntumbero yo kubahura abigeme kugira bijukire urwo rukino rusanzwe ruhumbirwa cyane n'abahungu nabo bagwijukire asanga ariko ari igikorwa kitoroshe duhejeje kuraba umukino uryoshe aho abigeme bacu bino mu rumonge berekanye ubuhinga budasanzwe bagatsinda abigeme b'ibujumbura rero twabyakiranye umunezero n'ibyishimo turanezerewe cyane nibaza ko atamunyarumonge n'umwe atovuga yuko uwo ari umunsi mukuru sinuvuga ko byoroshye kandi sinuvuga yuko bigoye igikuru ni uko utangura kuganiriza umwana mukavugana ukamwereka ineza ukamwereka akamaro ka siporo na cyane cyane ku buzima bwiwe ku magara yiwe no mu kibano rero turabikora mugabo intambamyi zo ntizishobora kubura intambamyi zijyanye n'abana usanga babishyiramo intege nke bababwiye yuko benshi batabyumva baca bavuga ngo ngo nyabigeme ngo bazava baba abagabo ariko icyo si cyo nibuka n'ijambo nababwiye mu gatondo turi ko turavuga nti ntawuzi igishobora gukiza umuntu n'uru rukino rurashobora gukiza canke rukakuriza indege kandi utopfuye yuriye rero ababyeyi ni uko tudakunze kubonana ariko abo duhuye turaganira nkabereka yuko urukino rwa rigibi ku bigeme ari urukino nk'izindi nkino umupira w'amaboko volleyball naho ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere mu gisagara cya bujumbura ryari rigeze ku ndwi ya kabiri kuri uwa gatandatu ku ruhande rw'abigeme habaye inkino zibiri lesase watsinze gender light club iseti zitatu kuri imwe niyo colombe nawo watsinze rumuri umugwi wa kaminuza y'u Burundi iseti zitatu ku busa kuri uwimana naho inkino zine z'abagabo n'abasore zari zitegekanijwe ntizabaye kubera imvura bujumbura evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero aya makuru ya mbere y'iki gitondo ni ahangaha ahumurije mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.